iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyani tangishaka muri studio indwi na tomasi kamirindi yego buri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga aho tugiye kwiga indwara ya gute mu kiganiro cy'amagara y'abantu cy'uyu munsi ariko mbere yaho reka mugenzi wacu tomasi kamirindi atubwire incamake y'amakuru avugwa mu burundi muri aka kanya tomasi reka mbanze mbasuhuze mwese muteze amatwi ijwi ry'amerika hanyuma iyi nkuru ibabaje y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi colonel jean batiste bagaza witabye imana uyu munsi mu bitaro mu bubirigi yari afite imyaka mirongo itandatu n'icyenda n'amezi umunani y'amavuko yategetse u Burundi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi yari senateri ubuzima bwe bwose nk'uko itegeko nshinga ryabimwemereraga nk'uwabaye umukuru w'igihugu leta y'u Burundi yashyizeho icyunamo cy'iminsi itatu amabendera y'igihugu azaba yururukije gatoya turi kumwe na eloge wiri kaneza niko se wiri bagaza yari umukuru w'umugambwe parena muri uwo mugambwe n'abandi bose abarundi cyane cyane abo mu yindi migambwe no mu miryango itabogamiye kuri leta bakiriye bate ugutabaruka kwa koroneli bagaza
ego kamirindi mu mugambwe pare n'abashinzwe na bagaza ubwiwe bavuze yuko bakiranye umubabaro mwinshi mbere ngo ushira n'ukwihebura ariko bavuze bati nk'uko byavuzwe na zino nimubona twara parena ati amajambo yaduha yo kuturemesha niyo n'ubu tuza tukisunga maze tukarema kuko umuntu tuzi ko akura avutse agakura agakorera igihugu akitaba umuremyi ariko muri uwo mugambi bavuga ati ikindi kituremesha cyane ni uko ari umuntu asize umugani mu gihugu ahubwo atasize umugayo kubera ibikorwa by'iterambere yakoze abandi twashoboye kuvugana ni nka jangwa gilbert beko asanzwe mbere hari n'inshuti y'umuhisi bagaza atwara ishyirahamwe onerope nawe agira ati yaba abatwara n'amashyirahamwe yigenga bagaza akwiye kuba icyitegererezo cyacu kuko yateje imbere igihugu atakindi cyamuraza ishinga atari ukunywanisha abarundi abahutu n'abatutsi bo mu bwoko bwose agakuraho ibintu by'akarenganyo nk'ibijyanye n'ubugeregwa hamwe n'ibindi leta y'uburundi nayo rero ikaba yahojeje umuryango yihoza n'umugambwe parena mbere leta y'uburundi mu kugira ngo imuhe icyubahiro yategetseho ko mu kiringo cy'iminsi itatu amabendera azoduzwa gushika hagati ku butaka bwose bw'uburundi eroge urakoze cyane
urakoze nawe kamirindi inshuti z'ijwi ry'amerika twakongeraho ko na rwa runani senared nubwo rutemewe n'amategeko mu burundi narwo rwatangaje yuko rubabajwe no gutabaruka kwa koronel jean batiste bagaza noneho ikibazo cy'igitoro mu ntara ya bubanza bamaze icyumweru bararumanze evariste nziko banyanka aratubwira impamvu ubukene bw'igitoro bugize iminsi bwibonekeza mu ntara bubanza haharurwa ahatangirwa ibitoro hatarenga hatatu sitasiyo mu gifaransa sitasiyo zibiri ziri ku mugwa mukuru w'intara bubanza iya gatatu iri ku musenyi muri komine mpanda mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu nta n'imajya arangwa kuri sitasiyo zibiri imwe y'ububanza niyo yo ku musenyi ahari igitoro cya esanse hari kuri sitasiyo y'umushingamateka gabriel ntisezerana abari batonze bari amajana n'amajana hari abatari bafite icyizere ko bahava bataha uko baje abunguruza abantu bakoresheje imodokari n'amapikipiki mu ntara bubanza akazi kari kahagaze kuri uno wa gatatu bamwe mu badandaza b'igitoro badashima gutanga amajwi babwiye ijwi ry'amerika ko ikena ry'igitoro ririko rituruka ku ikena ry'amafaranga y'agaciro amadevize mu gifaransa umuyobozi ajejwe igitoro mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka wewe ntajya umunwa daniyeli mitabakana ashikiriza ko abadandaza b'igitoro bamwe bamwe bariko barakinyegeza kugira bazokidandaze kizimbye mu minsi iza speculation mu gifaransa uwo muyobozi ajejwe igitoro ashikiriza kandi ko abavuga ko biriko bitumwa n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi arabashikuza ubukene bw'igitoro si mu ntara bubanza gusa buribonekeza kandi no mu bisagara vya Bujumbura na Rumonge ku musenyi wa Mpanda mu ntara bubanza Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika ikibazo cy'igitoro kandi kimaze igihe cyarabaye ndanze mu ntara z'ubumanuko bw'uburundi nk'uko abagicuruza babwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika fidelite yishatse imodokari zabo zimaze hafi icyumweru zitonze imirongo zirindiriye igitoro ku bubiko bwacyo buri mu ntara ya gitega nawe intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika thomas pariero ari mu ruzinduko i stockholm muri suwede mu rwego rw'inama y'itsinda mpuzamahanga rigizwe na leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa ububirigi umuryango w'uburayi bwunze ubumwe umuryango w'abibumbye umuryango w'afurika yunze ubumwe na afurika y'epfo mu byo bagomba kuganiraho harimo ikibazo cy'ibiganiro by'abarundi n'uburyo byasubukurwa ngibyo oriana
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali kaze mwese rero mu kiganiro murisanga ingwara zo mu makonyero ni ingwara zibangamiye abarundi eka abanyafurika n'abantu mu bice bitandukanye vy'isi bamwe bavuga ko ari ingwara y'abatunzi barya inyama n'inzoga nyinshi abandi bati eka nyabuna n'abanyagihugu basanzwe irabakarira none gute ni ingwara iteye ite ni ingwara imeze ite twoyirinda dute twatumiye umuganga yanonosoye ingwara zo mu makonyero atwigishe ivyerekeye iyo ngwara ya gute Ah, kaze rero mwese mushikirize ibindi bibazo n'ivyiyumviro nimero yacu mushobora kuduhamagara ko kuri whatsapp mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turi kumwe ku murongo nk'uko tubivuze na muganga alexi sinzakaraye muganga sinzakaraye amaze imyaka irenga cumi n'itanu avura akaba yaranonosoye indwara zo mu makonyero mu gifaransa umuganga bita umurumatologiste muganga ah, mu ndwara za- zisinzika mu ndwara avura harimo indwara ya gute akaba ari nayo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri sanga c'amagara c'uyu munsi muganga sinzakaraye akorera ku bitaro rwa karede mu kamenge agakorera kandi no ku ivuriro riri hafi yaho ryitwa cnkr muganga sinzakaraye arigisha kandi ivyerekeye indwara z'amakonyero mu gisata c'amagara kuri kaminuza y'u Burundi iyi ndwara ya gute niyo agiye kudusobanurira ahanini twakira umu- umutumire wacu muganga alexis sinzakaraye turaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi
ego murakoze ndabaramukije nanjye ego mura- turabashimiye cyane ko namufashe kano kanya turumva ko amabanga mushinjwa ari menshi muravura mukigisha murakoze cyane gufata aka kanya ko kuganira natwe no kugerageza gusobanurira abanyagihugu ku byerekeye iyi ndwara muganga abarwaye iyi ndwara ya gute bavuga ko ari indwara ibabaza cyane mu makonyero n'ahandi imbere y'uko utwiganira ibyerekeye gute uwabanza ukatwiganira muri make indwara z'amakonyero zi- ziterwa n'iki n'izihe muri make
ego murakoze Eh, tuvuze indwara zo- z'amakonyero ni indwara zose zifatira mu ngingo hajya igufa rihu- rihurira n'irindi Eh, mu ngingo eh, sinzi ko munyumva neza ego turi kumwe
ego murakoze mu ngingo rero na- eh, ni igice cy'umubiri ki- gihuriramwo utuntu twinshi duhereye ku magufa eh, hajya igufa rihereza rihurira n'irindi hakaba n'ibintu bita amaligamo amatanzo n'utundi twose duhurira mu ngingo du- dutuma ingingo ipfunya neza ikora igorora igapfunya ibyo rero bikaba bituma utwo duhimba twose kamwe kamwe gace kagira indwara bihuye nako nicyo gituma izo ndwara usanga ari nyinshi izigwiriye nizo bita rhumatisme inflammatoire chronique usanga ari indwara zizana zi- utagira ngo zitewe n'ikintu ari umubiri ihindagurika ry'umubiri hakaba n'indwara zi- zijyanye n'amamikorobe imikorobe ishobora kuja mu ngingo igatera igatera indwara Eh, hakaba n'izindi zijyanye n'ubusaza no gukura izo bita ama rezatropati degenerative amakonyera avuye ko umubiri uzurakura mm.
Eh, hakaba n'izindi rero bita metabolike canke eh, microcrystalline ni ukuvuga ingingo igwara kubera utuntu tuba twagiye muri iyo ngingo umubiri uheza ukigwanira ugomba kwirukana arizo gu- iyo ndwara gute mwajije kuvuga ziri muri uwo mugwi Eh, cyane cyane ziri muri iyo migwi irenga nk'ine
muravuze ko gute ari cyane cyane nk'iyo bita metabolike uno munsi niyo tugiye gushimika ko ni indwara iteye ite none cyane cyane iterwa n'iki ahanini
Eh, murakoze Eh, indwara ya gute ariyo eh, donc muri uwo mugwi wa asopatimikrokisari ni ukuvuga ibi- ibintu byonona ingingo bivuye ku bintu umubiri wonyine ukora Eh, ni ukuvuga eh, kubwira umuntu arwara indwara ya gute haba hari utuntu bita mikorokisito ni ukuvuga utuntu ni ukuvuga ko ari nk'utuntu tw- tw'utubuye duto duto mbwa dusongoye tumeze nk'urubura aritwo twita ihasi dosodiyoni utwo natwo tumaze gushika mu ngingo niho umuntu ashobora kurwara iyo ndwara yavutse muri utwo tuntu tw'utubuye tuba twavuye kuki Eh, ku- ku bisanzwe umubiri umuntu ngena rimwe ibihimba byiwe eh, bijya bi- bi- bigizwe n'ibyo twita amamisikire kenshi babyita ngo imitsi bijya iyo biriko birasaza bica- birafise ahantu bica ni ukuvuga nka kurya ntanze nk'akarorero umuntu a- arafise umushatsi umushatsi ukuze barawunywa ugahera I- arafise inzara iyo zikuze barazica ariko iyo hageze nk'ibihimba bindi bijya by'umu- bigize umuntu by'amamisi nabyone birakenera kuza bira- birahindagurika kurya umushatsi ukuba bakawukurukaza uwundi nabyone niko bigenda hanyuma rero kubera inzira zo gusohoka atari nyinshi kuri ibyo byinshi biba biri imbere mu mubiri w'umuntu bica bikora icyo bita ngo pirine pirine ni ukuvuga repodido de gratasiyo ni ukuvuga ikintu umubiri wa- wahinduye ugomba guta kugira ukore ikintu hanyuma rero ibyo pirine rero kugira bishobore gutwarwa n'amaraso umubiri uca ubihindura mu byo bita asidirike acide urike nayo ni ukubwira ishobora guca mu maraso hanyuma isohokere mu marin mu masigo bira uko niko umuntu a- a- ameze um- umubiri umubiri wose umuntu wese ibyo arinda kubicaka ariko rero haracika igihe ayo masigo arengerwa iyo acide urike iba nyinshi umubiri ntushobore ku- kuyisohora cyangwa umuntu ak- mu byo afungura bikaba ari byinshi cyane bi- bi- bikora iyo acide urike nka bya by'inyama cyangwa ibintu by'inzoga cyangwa ibintu bisosa bigaca bituma mu maraso haba acide urike nyinshi rwose iyo acide urike ibaye nyinshi bitanga ko amasiga ayisohora umubiri nawo uca ugerageza kwirwanira ukundi ugaca ufata iyo acide urike ukayihindura mu kintu bita amakrito ayo makrito kugira ushobore kuyashyira ahantu hari ikibanza icyo kibanza kiri hehe icyo kibanza kiri mu- mu- mu ngingo mu makonyero masikirasi utwo tuntu rero tumaze kuja muri ayo matikirasiyo ku bisanzwe yaba ata umubiri wabyemera nta ngorane yobayeho ariko rero gishika gishika umubiri uca ugerageza kwirwanira ukundi ni ukuvuga yuko utwo dukristo dushitse mu- mu- mu makonyero hariho hariho uduserire tw'umubiri tuta- tubifata kome kore cyane ni ukuvuga nk'ikintu cyo hanze gikwiye kuvamo
dukwiye kuvamo bigatuma uko ariko kose kugura utwo tuntu bigu- biduturire niko nobyita bigaca bikora ibintu biza kutwica biduturiye aho rero umuntu ni- yahise atangura kubabara yahise atangura kubabara akaba agize icyo bita kirize ya gute Eh, none ibimenyetso by'uko Eh, umuntu banga- yo- umuntu yotangura kwikeka ko ari gute byo bari nk'ibihe mu gihe atangiye kumva ubwo bubabare amenya neza na neza ko ari gute gute
Eh, amenya neza ko ari gute gute utwo tuntu umeze kuba bayatuja mu ngingo ni uku- ubusanzwe tuja mu ngingo zose muga hariho ingingo kubera ziba zirimwo utwo tuntu twinshi tutubuye dusongoye cyane cyane nk'ahantu ho kwinura ikuru ku ngingo itangura yo kwinura ikuru ariko n'ahandi birashobora gushika nko ku kuboko canke mu ivi canke mu nkokora umuntu aratangura kubimenya gute arababara rwose cyane rwose arababara hakabyimba hagashyuha hamwe n'impuzu ikoze ko adashobora ku- adashobora kubi- kubirinda Nuko, eh, kenshi bihera ku ngingo imwe mbwa birashobora gushika bigahera nko ku ngingo zibiri cyangwa zitatu kenshi ni ku ngingo imwe ububabare bwinshi gushuha eh, kubyimba
Mu- murakoze cyane rwose muganga Eh, mu- ku murongo turafise kandi umunywanyi w'ijwi rya amerika akaba kandi n'umurwayi w'indwara ya gute dufata akanya gato nawe nyine atwiganire uko abanye n'iyi ndwara mu kanya gato mushinga ntahe martin ndayizeye turi kumwe ku murongo
Ego mitiri kumwe.
Eh, ndabashimiye cyane kubona mufashe aka kanya ko kutubwira muri make uko ubanye n'iyi ndwara ya gute U- uyimaranye igihe kingana kingana gite iyi ndwara ya gute
Wenda yimaranye imyaka mirongo ibiri.
imyaka mirongo ibiri ugitangura none kuyigwara haciye igihe kirekire cyane ariko ugerageje kwibuka ugitangura kuyigwara ibimenyetso byari nk'ibihe wagiye kumenya gute ko ari gute neza na neza
Yo mu ntango na nafashwe no kwino. Ino rikuru arashuha mu ngingo arashuha arashuha nkaguma nibaza ko ari ko ari igihute cyoba kigomba kufata ndagenda kwa muganga kwa muganga bararaba nabo nyine bashoboye kwitora n'ingogana n'ingoga kuko ari akavuriro gatoyi bara- barahaboha barashyira ko umuti wagira baraye ko hasha biranka bitaba biba grave gushika aho hashuha cyane hamwe ishize no kuguru mu mazi nta mazi aca ashuha hama sinzi umuntu w'umubanyi yari arwaye gute arambaza ingene imeze ndamubari yambwira ati reka rero ndaguhe akanini kamwe sinari ndakazi n'ingene kitwa ati niwumva biciye bigabanuka ibyo ari byo byose uba wafashe nagute ndakanyoye mu minota mirongo itatu naciye numva umengo ndakize nigumira ngaho nibaza ko atangorane haciye iminsi mike rero bica birasubira biragaruka birafata yifashe niho naza kwa muganga Byafashe Kwa muganga niho aho nyene bakibambwira kwino.
ko ari gute byafashe aho nyine ku ino nyine cyangwa byafashe ku kindi gihimba Eh, byasubiye kuri kuri iryo no no nyine nibyo byasubiye kwimuka muri uwo mwanya nyine Mm. None- haciye rero byagiye biraza- biraza biratandukana biduga mu mavi biduga mu ntoki gushika n'ubu Mm, none imiti ufata icyo kiringo cyose yarafashije ahanini hari ingaruka i- kuko uyimaranye imyaka mirongo ibiri yose hari ingaruka imwe imwe wabona yaragize haba ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi kuri iyo ndwara kuko imyaka mirongo ibiri kubana nayo ntibyoroshe imiti wayibanye- wayi- wayifashe gute byagenda gute
Jewe muri icyo gihe na- na- na- na- mu ntango nabandanje fata dicofenac ziragabanya biteba biranka njafata crochicine crochicine rero n'ubu gushika ubu niyo nza nda- ndabandanya fata ndaracana n'iyo n'iyo dicofenac ariko rero izo ku ngaruka mbi yazo ari nziza ibaza ingaruka mbi ni uko byagiye kubandanya bigomba kuntera umushishito cyane Eh, bigatuma rero yo yo na- na ndi muri crise ntinya gufata ivyo binini kubera umushishito tugomba ku- kumera nabi gose Mm.
yego Mm, none ku bantu bakiyigwara bagitangura kuyigwara bo bo bahanura iki eh, wo bahanura ku- kwifata bate mu mu gihe ba- bagwaye indwara ya gute ni igiki wabonye wari gutangura gukora kuva ukiyigwara kumbure cyari kugufasha kutaja mu makrize cyane
je ndibaze ko ndavyifata ku bwa mbere na nakunda na- nafashe igihe kirekire nta- ntarya inyama hanyuma kuva ku myaka itanu nagiye kurya inyama ku myaka mirongo ibiri hanyuma nca ndazirya cyane ndazikunda gose ndazicanga n'inzoga bica bitangura rero kufata cyane gituma nohanura rero abantu burya batarayigwara ko bakwirinda inyama cyane bakazirya buke buke cyane cyane ndibaza izokeje nizo nibaza ko zoba ari mbi cyane nizo zambangami hanyuma bakaririnda kuza bararya ibiharage cyane vyumye nivyo nabonye navyo nyene ubiriye bica biga kabura n'ingoga na n'ingoga n'inzoga rero kuka- bakaza baragabanya bakanywa zike zike
iyo uvuze Yego.
zike zike uvuga nka nk'icupa rimwe ku munsi rimwe ku ndwi ubona ari nka kangahe
Yo- yonwa nk'agacupa kamwe canke tubiri ku munsi muga ntarenze ntaza nkanywa zitanu arinza ko inyama zine umwanya muto biba vyagarutse kumufata
mushinga Yego.
nahe martin ndayize turagushimiye cyane rwose kubona uduhaye eh, ako karorero n'ibyo eh, waciyemo canke uri kuracamo muri aka kanya turagushimiye tukwifuriza koroherwa n'iyi ndwara ya gute urakoze cyane rwose namwe ndabakengurukiye yego tugaruke ku mutumire wacu ah, muganga Eh, ubu rero iyi ndwara urumvise nk'umushinga nawe ayimaranye nk'imyaka mirongo ibiri ni ibintu bisanzwe ko umuntu ashobora kugendana indwara ya gute imi- imyaka mirongo ibiri yose
Eh, indwara ya gute imaze kuza ni indwara novuga itaguwe si n'imyaka mirongo ibiri rwose eh, bambaye yose ni ubuzima bw'umuntu bwose iyo atayivuye ntishobora kuyijyana yonyine Eh, numvirije uwo mushingantahe martin Ame- eh, nifatwe kandi n'abandi bose twaragize ibyigwa ibyigwa ngaha turi abantu barwaye gute bamaze imyaka myinshi usanga bose basa nk'abifashe kumwe iyo ndwara ubu abantu bamaze kuyimenyera benshi nuko nyine agifatwa abaza mugenzi we cyangwa akajya kwa muganga bakamwandikira ko ka dikorofonate cyangwa korisitine kizi heza agaca abona ko yakiza agaca abireka Eh, niyo- niyo ndiko ndamwumviriza ibyahanura byo guheba nibyo ibintu by'ibinyobwa inzoga cyangwa ibintu byo gufungura by'inyama ariko si ibyo gusa abantu bibaza ko baheza inyama cyangwa bagaheba inzoga eh, cyangwa bakazigabanya ko biba biheze ibintu bitera gute ni byinshi nabare ko ari ibintu eh, kefine ibintu ibintu by'ibifungurwa cyangwa ibinyobwa birimo kefine ni ukuvuga biba ibintu by'inzoga biba ibintu bisosa bijya by'amafanta bijya byi- bisosa Eh, ibyo byose birimo pirine cyangwa bijya bintu by'inyama cyangwa ama- bijya bita amaporoteyine biva mu biterwa ibyo byose birimo pirine ni ukuvuga ko umuntu ahebye inzoga zonyine agaheba inyama zonyine yoca yibaza ko bica biheba Eh, nicyo gituma hakenewe ko abantu bamenya ibyo byose birimo ako kantu pirine kenshi mu byo abantu bafungura karimo mugabo karatumbana harimo irimo byinshi birimo biteye Eh, hanyuma eh, ndetse guheba ibyo bintu ibyo bifungurwa cyangwa ibyo binyobwa hariho n'imiti hariho n'imiti ifasha kurya ibyatsi igiheke navuze ishobore kugabanuka nawe bariye yuko eh, mu bitera gute si ukuvuga ibyo umuntu arya cyangwa anywa byonyine n'umubiri wonyine urakora iyo asidire ibice bitatu ku- bibiri kuri bitatu bikorwa n'umubiri ibiva hanze ni igice kimwe kuri bitatu ni kuvuga yuko rero mu myifato umuntu agira ateza gu- ku- kuzibiraho hose ari ibiva muri bo cyangwa ibiva hanze
murakoze cyane rwose muganga iki ni ikiganiro kiga- giha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika bandi bafite ibibazo n'ibyiyumvire reka tuje ku murongo wa telefone twumve ibibazo byabo nabo nyine duhere ku witwa munyentwari munyentwari muratwumva
ndabumva cyane Eh, mwiriwe neza ikibazo cyangwa icyiyumvire ifitiye muganga
mwiriwe mu mpere mwiriwe n'umutumire Mm, arakumva
akabazo nari mfitanye na nagatanze kuri ku- kuri facebook Mm, nashaka kubaza indwara ya gute biri mu ndwara zivurwa zigakira mhm, sinzi nuko sinigeze sina- nari ku murongo eh, sini- narimo ndumviriza iradiyo neza eh, sina- sinamukurikiye ngo menye yuko icyo kibazo yaba yakishyuye mm, Ni arakwishyura indwara ya gute biri mu ndwara zishobora kuvurwa zigakira Mm. Eh, ni icyo kibazo nta kindi murakoze cyane munyentwari reka twakire na diodone diodone turi kumwe Allo?
yego turi kumwe cyane ndabumva Eh, mwiriwe diodone ikibazo cyangwa icyiyumvire mwiriwe mwiriwe Mm,
nagira mbaze umutumire mundamukize
eh, arakumva
Eh, nagira mbaze ni ryari umuntu amenya ko arwaye indwara ya gute mbega ubimenye icyo woba uca ukora ubwo nyine cyo ari ikihe
Eh, Eh, bakunze kuvuga ikibazo cya kabiri bakunze kuvuga yuko indwara ya gute igwara abantu bifise b'abatunzi bafungura neza umuntu uwo muto muto ntashobora kurwara indwara ya gute mm. Ura- yego murakoze cyane urakoze cyane diodone yego dr aba batumire babiri abanywanyi babiri babajije ibibazo byerekeye eh, uko iyi ndwara wa mbere munyentwari yabajije niba indwara ivurwa igakira ko bamwe bavu- umutumire wa mbere marite yavuze ko yafashe umuti bigakira hama birongera biragaruka iyi ndwara umuntu ashaka kuyivura burundu ntigaruke
Eh, indwara ya gute irakira irakira ni indwara tugira n'imana iyo ndwara iraza abaganga barayizi imiti yayiriho irakira ariko ikigorana ni uko ibisabwa kugira ikire ari byinshi cyane cyane imyifato y'umuntu ibyo nibyo bikunda kutugora mugabo umuntu akurikije ibyo impano zo kwa muganga ngira ngo ndaza kuronka akanya ko kuzivuga mu nyuma ukurikije impanuro zo kwa muganga neza imyifato cyane cyane ibyo bita remeje igeno dietetike iyo ndwara irakira irakira mugabo nta kurindira yuko usinzika kubera eh, iyo ndwara itangura ifata ingingo imwe umuntu igakwira mu ngingo zose hamwe n'izo ngingo zi- zononekara amagufa agahama akaba akononekara agasambuka tumaze gushika muri icyo gihe cy'amagufa yasambuka aho tuba twarengeranye igihe cyo gukira ari nacyo bituma byiza no kwivuza hakiri kare
umushinga ntahe marite yavuze ko we kuri we byatanguye ari no ribabara cyane ibimenyetso bindi umuntu yomenya ko ari indwara ya gute byoba ari ibihe ikintu cya mbere umuntu yokora cyoba ari gike Ni ikibazo cya gute ibimenyetso ni- ni- ni ibimenyetso byoroshye kumenya icya mbere ni ububabare ububabare bwinshi bwose ububabare butava yuko uba unyiganyije ingingo cyangwa igiti ni ububabare n'ahatacu uri kurakora buza bubabaraza cyane rwose hamwe navuze n'impuzu igukoze ko udashobora kubisipota udashobora ku- kuzihanganira icya kabiri ni ugushubuha muri iyo ngingo nyine icya gatatu ni ukubyimba ni afite n'ibimenyetso cyo twita arthrite ikintu bita arthrite ni ukuvuga eh, gishobora kuva kuri gute cyangwa kikava ku mukorobe cyangwa kikava ku byindi ibyo rero nibyo bimenyetso bya gute ariko ikindi kimenyetso ni uko gute ikunda gutangura ku bantu bakiri bato bon les adultes jeunes nk'umuntu asa nk'imyaka kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu gushika kuri mirongo ine kenshi ndubu ibyo gushika no- no- no muri mirongo ine n'itanu kandi b'abantu b'abagabo b'igitsina gabo kenshi
ibyo Eh, ibyo abo biva nibo kuki bakunda muganga kwitabira.
Ntabaci- ntabaciriyemo ibyo biva Ba- kuki kuko bira- biravugwa cyane ko ikarira abantu b'abagabo ibyo biva kuki
Eh, iva ikarira abantu b'abagabo cyangwa abakenyezi barenza nk'imyaka mirongo itanu ni ukuvuga barya batakijya mu butinyana ibyo cyane cyane biva yuko ngitangurana babare yuko umuntu agwara gute kubera ya asidirike yabuze ingene isoko kiva mu mubiri bibaye mu maraso menshi mu mu bantu b'abakenyezi rero bakiri bato barafite ama- ama- amahormone bita ama estrogene amahormone bita ama estrogene arafasha cyane yuko naho asidirike yoba ari nyinshi mu mubiri mu maraso y'uwo y'uwo mufasoni sekita famine bisohoka ni ukuvuga yuko nk'umuntu w'umu- w'umukenyezi ari mu myaka mirongo ari munsi y'imyaka mirongo itanu naho ugira asidiriti ishika nka sepuwita mikoromore kwabi donko amajana umunani cyangwa ashitogitiki irashobora gusohoka nta ngorane ntabwo gute nicyo bituma ikarira aba bagabo bakiri bato Eh, na- n'abakenyezi rero iyo ba- barenganye imyaka mirongo itanu irenga n'iyindi kubera bataba bagisaba amahoromone ya mayikorojene nabone baca ba- basigara bameze nk'abo bantu
Mm. yabajije kandi diyo donati ikintu cya mbere umuntu yokora cyoba ari nk'iki
ego icya mbere umuntu yokora namubariye ibimenyetso turabibonye by'iyo ndwara icya mbere na mbere ni ukujya kwa muganga Eh, mu- mu kigwa twagize ngaha twasanze turiko turaba kirizi ya mbere ingene abantu bigenjeje bagitangura kurwara iyo gute ni bake bagiye kwa muganga yigira muri farumasi imwegereye cyangwa akabaza mugenzi we akanini yanyowe abonye biheze agahagarikira ngaho icyo kintu rero si cyiza kubera kirizi itanguye n'izindi zizokurikira ikintu umuntu yabwira rero ni ukujya kwa muganga kubwira ubwa mbere na mbere ko babonye ko atamukoroba urimwo ko biragoye kumenya ko umurwayi amenya yuko ari kirizi ya gute cyangwa ari ari infection ari indwara y'umukobwa ko byose bikunda gufata muri muri- muri komero rimwe ni ukujya kwa muganga agiye kwa muganga hariho ukuntu bamuvura ba- bakamupima akagira ibipimo bakabona ko atamukobwa urimo bakaraba ibimenyetso byose byaba bijyanye n'iyo gute bamaze kubona ko ari iyo ndwara ya gute hariho bacatangura kumuha imiti icyanjye mbere na mbere bya noca mbandaniza ko n'uwo yavuze n'u- n'uwabagije ingene bayivura kugira ngo hari umugabo aje gutya icya mbere cya mbere ni uguhagarika ububabare uguhagarika ububabare uguhagarika ububabare ni imiti isanzwe izwi eh, ibyo bita ama anti-inflammatoire non steroid ako bakunda gukoresha nakitwa ngo diclofenac mbwa hari n'iyindi amazina ni menshi hakaba n'umuti witwa colchicine colchicine ni- niyo inatwereka n'ikimenyetso ko ari good Ku- ari kize ya mbere anyura kanini ka colchicine birashobora guca bihagararwa nyine cyangwa bikamara iminsi itatu cyangwa ine mugabo nta nzu bihera bidahagaze iba ari kize ya gute kuri kize ya mbere bigira gute mugabo aho ntaba avuye gute abantu babyumve neza abavuye ububabare gute abatumye habyimbuka ububabare buhera Ntaba- Mugabo indwara ntabakuyemo imugumamo.
ya aside iba iri mu makonyera oya oya oya nta na kimwe bikora kuri asidiriti ubwo ni ububabare gusa kandi kenshi ni- n'igikunda guhenda abantu iyo umuntu ari muri kirize gutya ababara cyane dukenye asidiriti kenshi usanga ari- ari normal umuntu agaca yibaza ngo siyo kenshi birakunda gushika ari nacyo bituma dusaba ko tubatuma ngo basore gupimisha acide iri kaheza nk'indwi cyangwa ebyiri Eh, Eh, icya reka kabiri rero Mhm.
eh, eh, komeza
icya kabiri eh, ngira ngo baza kubyishyura hanyuma
murakoze ni cyane uku- ni uku- ni uku- ego, ego.
Eh, muganga tureka duha kandi kanya n'abandi banywanyi ku murongo bifuza kubabaza ibibazo reka duhe umwanya habonimana habonimana kaze mu kiganiro muratwumva
ndabumva Eh, habonimana muraho murakomeye
ndushaho Eh, muduhamagaye muri he
nk'akajumbo bujumbura Mudiz- muduze ijwi habonimana mubaze ikibazo muganga
ndamutuze umutumire Mm, arakumva
nagomba kubaza iyo ndwara ya gute iterwa n'iki ifata gute hanyuma akandi kabazo iyo- womenya gute ko urwaye iyo ndwara ya gute ni rero umenyetso wiyiranga Eh, muganga yasiguye bitari bike Mm. yasiguye none ibintu iyo ndwara yatuye Mhm.
ikindi kibazo nacyo ya- ndagomba mbaze ko ushobora kugura igakira n'ingeneye ko ushobora kuyikingira murakoze murakoze cyane ibibazo byawe muganga abandanyije kubyishyura ikibazo Eh, urakoze cyane habonimana reka tujye kuwitwa dani dani turi kumwe alo dani dani ndakeka atakiri ku murongo reka twakire clovis clovis uratwumva alo Ariko ndabumva eh, mwiriwe neza clovis
muri aho yego Eh, ikibazo cyanyu cyiyumviro
ndashaka kubabaza Mhm.
iyo yeshijeho narangiye akanyama cyane nanywa inzoga Mhm.
bukeye mu gatondo ndumva mfise ububabare mu ino cyane mu ntoki ikambabaza cyane rwose none iyo bari gute iyo ikabafata
Eh, reka tubaze muganga wimaranye igihe kingana iki clovis
urasi kininiya cyane rwose Mm. ugume ku murongo reka duhe akanya muganga akwishire vuba na vuba kuri ibyo bibazo byawe kugira ngo ntihaba hari ikindi kibazo muganga akubaze Eh, muganga sinzi akaraye mu- mu- mwishyura kurovisi kuri ibyo bibazo kumbura ushobora kuba afise n'ikindi kibazo aba aje ati yari yakanyama bukeye arumva afise ububabare mu- mu ntoki no mu mano uwo mwishyura ute
Eh, oya eh, ngene no mwishyura n- naho twavuze ko gufungura inyama bitera gute bica bica muri processes ndende tuvuga ko ziriye buno nyene tugira crise ya gute oya inyama zituma acidilite iba nyinshi mugabo ibintu bica kure bigaca mu mubiri umubiri ugahindura izo nyama kubera kenshi umubiri iyo ufungura inyama umubiri ufata gusa ibyo ukeneye Uko- ico no kwita stoke mu mubiri nta hantu inyama ziba stoke izidakenewe zica zi- zisohoka arizo zica muri zo navuze kirine mu mapirine bikasidirike mu masidirike igacika kristo ibyo bisaba iminsi myinshi n'imyaka wowe sijya nyama wariye ejo izoca ihinduka kri- kristo buno nyene Eh, mugabo ara- birashoboka yuko biba asanzwe afise afise- afite ifite nyinshi mu mubiri n'amakristo yinyegeje akaza aratangura kuza arasohoka buke buke birashoboka ariko ikintu kidekansha krize gituma umuntu ababara krize ni bijya byo ku- kunywa inzoga inzoga z'ubwoko bwose Eh, nkabijya dufashe nk'ibiyeri imivinyu ibiyeri niyo bitagira alukoro ngira murazi ko hari ibiyeri bitagira alukoro ari zero kurusa cyangwa bikeya nico kimwe kopirine nti- nti- ntiraba yuko harimo biri alukorize nuko bitari alukorize ivyo rero nivyo bizwi ko bi- u- ubinyoye krize ishobora gukiza ubwo nyine cyangwa bukeya Mhm.
Eh,
Yego.
mu mbabare hari umuntu yabagize ikibazo ntasha kumwishyura Aha.
yabagize ati none ndwara niyo abantu bifashe neza batunze cyane kera ibyo bivugwa ku ndwara nyinshi zose zirya ndwara koronike aba diyabete aba iterefransa b'ibiki kera bibaza ngo ni abantu batunze ariko twasanze ko bishoboka yuko kubera abo bantu bitwa ngo baratunze nibo begereye amavuriro kenshi nibo begereye imiti ni- nibo bashobora kumenya indwara umuntu wa ruguru ashobora kuyirwara akibaza ngo ni ibindi shakaga kumutuma ngo bamuroze ni indwara yo yabose itarangutse cyangwa umuntu akiva Mm, murakoze cyane muganga clovis hari ikindi kibazo wumva ubaza muganga cyangwa yakwishyura ibibazo byose
niko cyane rwose Mm. murakoze cyane afeti ntibifata ntibifata kuri indyo yose bivana n'agahene n'agahene cyangwa inkoko niho bikaza cyane Mm. muganga hari isano byuba bifise ku ku nyama izo arizo zose yo- izo arizo zose yoba ari
Eh, ku bisanzwe inyama inyama tuzifatira hamwe ufatira nta tuvuga ngo inkoko cyangwa ngo ngo inyakurya ngo ruge cyangwa ngo zera Eh, zose zirimo pirine ushobora gutandukanya n'akantu gato gusa nta nta nyama itumva iyindi ariko hariho hariho n'uko umubiri w'umuntu umeze hariho umuntu umuntu arasa manzima arasa ibindi bindi hari aho usanga ko umwe ari inyama ryande ruge zoba zimukarira cyane cyangwa uwundi twebwe mugabo tuzifata cyo kimwe inyama zose
Eh, none ibindi bifungurwa muganga uretse inyama n'inzoga ibindi bifungurwa umuntu yo kwirinda wari wavuze kumbure nka kimwe numva martel yavuze nk'ibiharage ibindi bifungurwa usanga birimo pirine nyinshi ni nk'ibi
ego icyo ni ikintu gikomeye cyane mu- bamwe babaza ku muti n'uhakirakira ni ibyo umuntu ashobora kugenda iyo bakugize ikintu gikomeye ibintu by'ibifungurwa dusaba ko bigabanuka ni cyane cyane ibintu by'inyama the protein animal cyane cyane gusa inyama zo- z'ubwoko bwose ib'inyama z'inka z'ibikoko bitoya aba amafi ibyo ni ibintu cyangwa bijya bita ngo bakunda gufungura nko mu bihugu bya burayi bijya by'amasukasi n'ibiki n'ibiki ibyo byose biratera biratera gute birimo pirine nyinshi muganga Hanyuma uravuze ikindi gica gikurikira uravuze n'ifi Eh.
irimwo
n'ifi rimwo n'ifi rimwo Eh, n'ifi rimwo donc byose turabira kuri ku- ko birimo iyo pirine Eh, ibi- ibindi hak- ibindi eh, ibiharage na byone biravugwa Bira- naho kenshi usanga i- a- ibyigwa byinshi bidakorerwa ku biharage kubera usanga atari ibintu bifungurwa ku isi cyane eh, n'abantu benshi ariko ikindi novuga ngira ngo coba abantu batazi cyane n'ibiti vy'amafuyi vy'amajus de fuyi bijya Ivyama, navyone navyone birimwo birimwo purine kuko birimwo ikintu bita ngo fructose ico naco bikoziza purine Ah, niyo amaji ni ni bya binyobwa bimwe bimwe kumbure twuha aka- By'amazi.
akarorero, eh, bya- bya- bya- bikorwa mu byamwa nka za akayange n'izindi
ego ego ego ego.
Mm, mhm.
bijya byanga ari nacyo gituma hari iki- icyigwa mu ngo cyakozwe cyerekanye ko abantu bakiri bato kubera ugusirimuka kw'abantu benshi ubu abana usanga ba- barya amaji menshi barasanze ko gute aho rifata abantu bashi- barenza nk'imyaka mirongo itatu n'itanu ubu hariho abana batoya bageze imyaka mito bashobora kurwara gute Eh, kubera izo konsomasiyo nyinshi cyane imbugije abantu kubinywa ni byiza birakenewe ariko mu gihe byoshika umuntu akagwara gute amenye yuko n'ibyo mu byo bihagarika birimo Eh, ikindi kizwi cyo cyo kuva kera ni ibintu by'inzoga inzoga z'ubwoko bwose ibiyeri bi- birimo ariko cyangwa itarimo ibyo birazi byiza icyo twahanura umuntu ko bari kubihagarika bari kubihagarika nicyo cyiza Eh, Ra- radiyo ijwi muga- rya ariko ego Ego.
muganga komeza ariko turi ko- ego Eh, turi kwa muganga turakunda kubuza abantu ibintu turakunda kubuza abantu muganga ntitubabarire ibikenewe ibyo ibyo bafungura Ntitu- ntitwohagarikira gusa ku byo baha- ku byo babujijwe ariko hariho ibindi byiza nko kunywa amata arya amata nk'amaresitora arya amata atarimo amagerese amakeragirase ku- kunywa amazi arya amarebuwaso nonsitire menshi ibyo ni byiza Eh, nko kurya amagi hari ibyo bita- ibitagiramwo pirine birimo pirine negligence amagi imboga amasereyali n'ibindi ibyo nta nta pirine nyinshi birimo biri konse bira- bira- birarekuwe birahanwa no gufungura Mm, amagi amata mm, n- n'imboga Imbere.
nibyo uhanura abandi imboga eh, eh, radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga no munsi ni ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu turi kumwe na muganga Alexi- alexis nzakaraye yanonosoye indwara zo mu makonyero reka tubandanye ikiganiro muganga bamwe bamwe bavuga ko indwara ya gute hariho imiti ishobora kuyitera ibyo byoba ari ibyo iyo miti yoba ari nk'iyihe
ego murakoze ico nico hariho imiti itera iyo ndwara ya gute ico nohera ko ca mbere ni nki- ivyo bita madiretike hariho imiti ba- bakunda guha abantu basensizansanabi canke bajya uco usanga babyimvye amaguru canke ahandi bituma amazi asohoka hariho amazi menshi mu mubiri bashobora kurwara nk'umutima insuranse kardiyaje iby'amitire iratuma asidifite kiba nyinshi bagira kirizi zo guhuza kubera iby'amiti ituma itanga priorite amazi gusohoka mu ugasanga asidifite iciguma mu mubiri iba nyinshi mu mubiri iyo rero
muri icyo gihe none urumva si ukuvuga ko ari itera si si ukuvuga ko ari itera kirizi zo guhuza muga ibuza asidifite gusohoka nk'uko byategerezwa Mm. muri icyo gihe none ko uvuze ko bituma iyo miti ituma amazi asohoka mu mubiri wo bahanura gukora iki bonywa ayandi mazi mu gihe baba bariko barafata iyo miti kugira ngo bifashe iyo aside kugabanuka Mbonye. Eh, ibyo ibyo byokorwa n'umuganga kubera iyo umuntu azinze nkuba afite insuranse kadiyake kumubona ngo anywe amazi menshi umubiri deja urimo ayandi menshi ibyo ibyo nico tugira kwa muganga tukekiribura amazi asohoka mugabo tukaraba ko n'ibindi byosohoka hariho imiti rero bateza kunywa imiti igabanya asidirike nk'umuti bita alopepinol abantu benshi barawuzi barwaye gusa Mm. murakoze cyane gose. radiyo ijwi rya amerika isamiranira i Wash- isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dufata akanya tumira amate murakoze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku murongo turafise abandi banywanyi bifuza kubaza ikibazo umuganga alexis nzakaraye reka twakire uwitwa ana ana turi kumwe
ego eh, ana muri mwiriwe neza muduhamagaye muri he
twebwe turi i bujumbura eh, ana shishikara ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego nashaka kubaza uwo muganga ariko aravuga ivyerekeye gute ku bapfasoni barengeje imyaka mirongo itanu none umuntu yoshobora kuvyikingira gute kugira ngo ntafatwe
eh, hari ikindi kibazo rufise m- ana
oya nico nyene nashaka kubaza murakoze cyane gose ana Eh, reka twakire n'uwitwa nshimirimana nshimirimana muratwumva
ego turabumva Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego ma- turabaramuki- twan- tubanje kubaramutsa yego murakoze namwe Eh, mu- muturamukiriza n'uwo mutumire muri kumwe Mhm, arakumva ego ku gitekerezo cy'iwanje
Mhm, alo yego nashaka nam- naca- nashaka namwibarize mu- uwo mug- mu- mbeni dogiteri yego ni umuganga
ego i- ingwa- iyo ndwara tumva ya- yatumiye ko urabona iyo ngwa hari indwara nyinshi z'ubwoko bwinshi mbega muganga mwebwe izo ndwara z'ubwoko bwinshi zi- ze- ko menga abantu benshi cyane babona tubona ba- ba- zi- zibafata mukamenga nti- ntizivugwa neza mwebwe ga muganga mwebwe ku- mu- mu- mufise uburyo buhe ga muganga ku- ku ku izo ndwara kuko mwe- hariho uburyo budakwiye ku- kubera abaganga benshi ba- badakwijije ibi- bisabwa mwebwe ga muganga muba mufise u- udu- um- imiti ingana gute icyo ni cya mbere cya kabiri naco yego nk'uwo rwara iyo ndwara iyo- izo ndwara zi- zi- z'ubwoko hari ubwa- indwara zi- z'ubwoko bwinshi ga muganga mwebwe izo ndwara nyinshi z'ubwoko bwinshi mwebwe nk'umuntu arwaye indwara z'ubwoko bwinshi yobatorera hehe mu- mu- mu- mu muha inomero izihe zanyu kugira a- aba- aba- aba- abature kuko turabye benshi hari abantu hari abaganga benshi badakwije byangombwa ku- kuko indwara zigu- bagwara benshi ni indwara nyinshi cyane ahubwo nibarabe bakomeze bavure neza abanyagihugu kuko kuko twebwe aba- ba- bamwe bamwe abanyagihugu hari abanyagihugu wumva ngo bagiye kwivuza ku ku- ku- ku bado- abo- ku baganga ugasanga nti- ntibabavuye neza ahubwo nibarabe bagira uburyo bwinshi kugira bazane imiti myinshi Mm, urakoze cyane rwose nshimira imana E- ego murakoze ngaho uje igihe amerika murakoze cyane muganga reka Yego.
duhere ku kibazo cy'umupfasoni ana yatelefonye abaza kumbure eh, ndakeka ari kiri ku murongo niba afite ibindi bibazo cyangwa ufite ibibazo byo kumubaza yabajije ikibazo gikomeye twigeze kugivuga ku gato ku bakenyezi bafite imyaka mirongo itanu kuduga bokora iki kugira ngo birinde iyo ndwara
Mwe kuri icyo kibazo eh, kubera abakenyezi barenze iyo myaka mirongo itanu ni igi- ni igiharuro twafatiye ko ni ukuvuga abakenyezi baba batakija mu kinyanga Eh, kuyirinda ikintu cya mbere na mbere ni bijya twavuze ibya mbere kuyirinda ibintu by'ibinyobwa kuyirinda bijya bintu birimo- bi- by'inyama birimo amapirine menshi kunywa amazi menshi kuko abo bakenyezi si gute nyine harimo n'izindi ndwara bita nka ma osteoporose n'izindi zitari abo bakenyezi kubera ibyo navuze ibi bituma amahormone aba yahindutse kuyirinda rero no- nofata no ku bintu bibiri gusa bitabaye byinshi ibintu by'ibinyobwa n'ibintu by'ibintu by'inyama bakabigira ku rugero ruto ariko nko mu bihugu- bihugu bihugu by'iwacu bikenye nibaza ko icyo kintu tuvuga ngo kugabanya inyama si benshi ku bisanzwe atari amaze kurwara ni ukuvuga ko bafite izo nyama zirengeye cyane rwose ntibanyumve nabi rero ngo ndabujijwe gufungura akanyama bakaronka Eh, ariko ku muntu amaze kwipimisha nabyo ni byiza kwipimisha akaraba kwa sidiri kuko ingana kenshi tuba twifuza ko nka sidiri iba munsi y'ibyo nakwita nk'amajana ane amajana ane amajana atatu na mirongo itandatu mikoromore ku litiro ibi byose bishyitse rero akipimisha akabona ageze nko ku majana atanu arenze iyo myaka iza yofata izo mpanuro zo kugabanya ibintu by'inyama cyangwa ibintu by'ibinyobwa
none kuba kuba abakenyezi i- ibyi- imfungurwa wari wavuze zirafasha cyane nka ziriya mfungurwa wavuze eh, nk'amata n'amagi zirafasha cyane kugira ngo i- i- i- aside igabanuke mu mubiri cyangwa pirine ntizibe nyinshi mu mubiri bobo hari ikintu nk'abakenyezi itandukanye n'abagabo boshobora gu- gukora boshobora kurya kikabafasha
oya nicyo kintu abakenyezi n'abagabo nicyo kintu impanuro ni zimwe zirangana zirangana kirangana mugabo kunywa amazi menshi ikintu kibahanura rwose ikintu kibahanura Eh, ibindi nabyo ni ibifungurwa kenshi ibyo bifungurwa ni ukugira ntitugume tubuza tubuza abantu bamenye ko hari icyo barekuriwe Eh, eh, ibyo navuze by'imboga by'amagi n'ibifite amasereya eh, Mhm. ku bibazo bya nshimirimana ah, yabuze ya- yavuze ya- yashimitse cyane cyane ku bis- ku bijyanye n'uburyo abantu bavugwa indwara ya gute kuri mwebwe ah, mubona imiti ikwiye mubona n'abahinga bavura iyi- iyi ndwara bakwiye mu gihugu mwo mwishyira mute
byo nibaza ko abahinga bakwiye umugabo hokenerwa ngira ngo nko gukarisha ubwenge cyangwa kugira ikindi n'iki kiganiro nibaza ko n'abantu bavura ariko baracumvirira ku bisanzwe indwara yagutera indwara yoroshe kuvura mugabo iki- n- n'imiti yayo tuba ko ari imiti izinze y'igitangaza iyo miti yose yo kuvura gute iriho ngaha iriho ngaha mu burundi Niba- nizeye ko nko mu maguriro mato mato nahone iyo miti yo biriho ariko umuti wa mbere ni ingene umuntu yigenza uwo muti rero uragoye turamaze kubona ko abantu bibagora gukurikiza iyo mpanuro mbere nuvuga eh, ndazi izindi ndwara ingene imiti yazo izinze n'iki n'iki n'iki twebwe ingorane dufite ni uko umurwayi bigora ko twumvikana ko akurikiza ibyo twamubariye canke bikanashika nk'uko babivuze ugasanga uvura ntiyafashe umwanya wo kumusigura neza ibyo arekuriwe n'ibyo atarekuriwe canke ashobora kuba atanabizi byose Eh, avuze ati yafate nuko ngo aransaba ngo ni nimero Ego, n'iterefone aho yansanga ego.
kusanzwe igihe mwatanga ibiganiro mwavuze yuko senda umwarimu muri kaminuza Eh.
ni ukuvuga abo baganga baza kubavura amaprovensi cyangwa hehe benshi muri bo nitwe tuba twabigishije ngira two twokongereza ingufu mu ku- mu kugira bagire ubumenyi bwinshi nayo ubundi bajya abaganga twigisha ari igihugu kirumvika kuba- kuvura abantu mu mavuriro ya rugurusha n'ahandi bajya ku bisanzwe nibo bokwakiriye abantu benshi kubwira umuntu wo mu cankuzo ntaze maremare mu bujumbura kwaje kurondera sinzi akarayi kuri w'akarere naje nibaza ntobishobora ntashobora kuvura arundi bose I- i- iyo ndwara
alo dogiteri ndakeka dogiteri ashobora kuba abuze ku murongo telefone yarabuze ariko mu buhinga bw'ibyuma ndabwiye ko bagiye kugerageza kumurondera Ah, ibibazo bya Nshimirimana arangize abitu- abitwishyura reka dufate akanya tumuron- tumurondere dogiteri ku murongo tumugarure murakoze
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika isambira niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tuba- duteramisha buri munsi uno munsi ni kuwa gatatu duteramisha ikiganiro cy'amagara y'abantu turiko turaganira ku ndwara eh, z'amakonyero indwara eh, cyane cyane indwara ya gute Ah, ku murongo twari turi kumwe na muganga alexis nzakaraye ariko ku murongo byagoranye gato mm, ah, yavuye ku murongo ariko turagerageza kumugarura yishyura ibibazo n'ibyiyumviro by'abanywanyi biradijwe rya amerika kuri iki kibazo tubibutse ko umurongo wacu wa whatsapp mushobora kuduhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe na icenda icenda gatatu rimwe mu mwanya turiko turarondera dr sinzakaraye ku murongo telefone zatugoye gato reka tuwumvishe akaririmbo sinzakaraye
Yeah, hawa. Hawa, hawa. Hallelujah. ntacyo nzaba amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika ntacyo uzantwara abanzi bantera basubireyo birukayo ndi kumwe na yesu ntacyo nzaba ndi kumwe nawe ntacyo nzaba uru rukundo rutangaje yesu we aya mahoro atemba nk'uruzi nami umunyabyaha nkanjye ubu ngendana nawe yo mbonye ikiganza cyawe undamira nzamuye amaboko zengushime dirimbaho zona
ako ni akaririmbo kitwa ntaco nzaba karirimbwe na adrien kumwe na medi abaririmbyi b'abanyarwanda turanose muganga sinzakaraye alexi ku murongo muganga telefone zari zitugoye gato turabahaye ikaze kandi Eh, muganga nshimira imana yari yabajije ikibazo cerekeye aho yobatorera kuko ndumva yumvise ubuhinga mufise no kumwanonosoye iyi ngwara bo batora kuri ko- kuri rwa karede niho muvurira buri munsi Eh, Eh, ni kuri wa karede n'ahantu n'ikindi kigo kiri impande yaho cyitwa snrkr snrkr snrkr ego Eh. murakoze cyane niyo mba- niyo bandi iminsi yose Eh, murakoze cyane nk'uko muganga yabivuze abandi baganga bavura mu ntara zitandukanye z'igihugu ni umwe mu baganga bigisha ivyerekeye indwara ya gute eh, kandi ko mushobora kubitura nabo nyene mu ntara zitandukanye mwakoze cyane none muganga nk'uko mubivuze eh, ibintu ni byinshi umuntu yokora ni ibintu ni byinshi umuntu yokwirinda kugira ngo gute ntibasinzikaze canke ntibagire amakrize cyane I- ibindi bintu umuntu yokora hari nko kwinonora imitsi byofasha kugira siporo kugira ngo gute igabanuke mu mubiri canke kuko ibintu bisaba nko gu- nko kubira icyuya byo byoba bifasha abarwayi ba gute
ego kwinonora imitsi byama bikenewe cyane cyane muri izo ndwara zifatira mu ngingo cyangwa izo nyinshi Eh, birakenerwa kugira iryo konyero rya- ryafashwe na gute rigume rikora rigume eh, rigume ri- ri fonctionnel n'imitire mitire zisiga aho hantu kubera iyo krize uwo mwanya umuntu ayimara ayimara atariko aratambuka atariko arakoresha ico gice c'umubiri ari navyo bishobora kugira ingaruka mbi ugasanga umuntu aramugaye ari nacyo bituma nozahanura rwose yuko krize iheze bakatibaba boza barinonora imitsi birakenewe Eh, ariko oh, mu bintu byo kuvura twavuze cyane twashingiye cyane kuvura krize ibyo gitangura eh, no- ni- n'ibyo umuntu ateza kwirinda hariho n'imiti ituma igabanya acidifite Eh, kenshi ishobora gushimikira ko eh, ujya- eh, umuntu agifatwa muri krize iyo miti ntikenewe kirazira gufata ijyana imiti igabanya acide iri kuri muri krize kubera bikaba bituma ububabare buba bwinshi rwose bica bituma bimobiliza ayo makiso ugasanga umuntu arababaye cyane agaca yibaza ngo wa muti uko agaca awuhagarika ubwo uri muri krize umuti wa krize w'ububabare ni corchicine na ishobora gufatanya n'ibindi bita anti-inflammatoire ari igikotinari cyangwa ikindi ukarindira krize igahera krize iyo iyo zigarutse ari nyinshi zirenze nka zibiri mu mwaka ni upfa aho rero birakenerwa yuko umuntu aca afata iyo miti igabanya asidihu biranakenewe ubu hari icyo twita kugabanya icyo bita efe hobo kugira umuntu haguma agira amakirizi uko uko asidirike ibaye nyinshi mu maraso bigasaba n'ako ka korifisine ko umuntu akanywa igihe kirekire n'amezi n'amezi gashoboka akanywana niyo ego rero muri make uhanuye yuko nk'uko bari bavuze mbere atakuja ku mugenzi wawe afise umuti ngo ngo uce uwufata cyane cyane uhanuye ko ata- uri muri krize atagufata imiti igabanya aside mu mubiri
oya kirazira gufata iyo- ico ndagishimitiyeko cane Eh, iyo miti si iyo ku- si iyo kugabanya ububabare ni iyo kugabanya asidirike mu mubiri iyo ifashe uri muri krize uca ubabara gusumba uko wari kubabara kandi ububabare bugaca bumara igihe kirekire ari nacyo bigomba gutandukanya ibintu krize igitangura kunywa iyo miti y'ububabare ububabare buhetse ugaca utangura u- oya, uka- ugakurikiza zigamikana ubuduguhe ibintu by'inyama ibintu by'inzoga ibiki n'ibiki n'ibiki mu gihe krize rero zisubiye kugaruka niho rero naho nucucubirukanywa yadikoresheje n'ibindi krize ihagaze ugaca utangura ya ya miti rero harimo nk'akarongo bita alopirenol cyangwa specialite bita zero uwo muti rero uwutanguye ni ubuzima bwose hari abantu bateza kumenya umaze kuwutangura ntuwuhagarika keretse haje ibimenyetso bibi cyangwa habaye aleregi cyangwa ikindi Eh, ibyo rero ni ibintu bigirwa kwa muganga muganga niwe amenya ati ntanguza doze ingana gutya ariko iyo bibariwe na mugenzi wawe mugenzi wawe aguha akadikote n'akoresheje ugaca wihera ugaca wirekera ngo ngo- ngo- ngo indwara iraheze benshi twasanze bikunda kugenda gutya
murakoze cyane rwose muganga alexis nzakaraye akorera kuri roi caled mu burundi hamwe no ku ivuriro rya cnrkr i bujumbura nyine hafi ya roi caled mwakoze cyane rwose gufata aka kanya ko gusigura abanyagihugu iyi ndwara ya gute n'ukuntu boyirinda ukuntu bobana nayo mwakoze gufata aka kanya ko kuza muri kino kiganiro muri sanga murakoze cyane rwose ndashimiye cyane n'ababajije ibibazo bashikirije ibyiyumviro radiyo ijwi ry'amerika buri munsi ikiganiro ni muri isanga kuwa gatatu niho tuganira indwara z'amagara y'abantu turabashimiye cyane rwose muganga
ibyo nacyo ego abatwumva mwese mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka tubararitse kubandanya mwumviriza ibiganiro ni- n'amakuru hano ku iradijwi ry'amerika ahandi mushobora kuyaronka ni kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu